americana
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose ndabasuhuje hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro dusangira ijambo uyu munsi kiragaruka nanone tumaze iminsi tubikora kiragaruka ku kibazo cy'umutekano mu karere k'uburasirazuba bwa repubulika demokarasi ya kongo ni mu ntara ya kivu ya ruguru ni ikiganiro cyateguwe na mugenzi wacu frederic nkundikije muri iyi ndwi abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bahurikiye mu ishyirahamwe isoko barandikiye iketebura amatari wa gisirikare wo mu ntara ya kivu ya ruguru liyetona general constant dima kongba bamushikiriza amakenga bafise ku bibazo bitandukanye birimwo ubusabuzi bw'inka hamwe n'amatagisi atangishwa uh, ku bitungwa mu buryo buteye kubiri n'amategeko kandi bikaba ngo bikorwa n'abo bavuga ko ari abarwanyi bo mu rwi witwaje ibigwanisho witwa nyatura hamwe n'iyindi mirwi ikorana nawo abo banyagihugu basaba buramatari gukora ibishobotse byose kugira ngo iyo nyifato ihagarare mu kiganiro dusanga ijambo cy'uyu munsi twatumiye umushantare david karambi fati yarongoye ishyirahamwe isoko muri kivu ya ruguru muri aho mushantare david karambi fati turaho turakomeye murakomeye namwe ngaho turakomeye hano iwacu muri no kivu igoma ni byiza cyane rwose turi kumwe kandi n'umushantahe muhizi muheto avuka imasisi ahitwa ingungu mu buseruko bwa kongo muri aho mushantahe muhizi muheto muraho neza nkurikije turaho turakomeye namwe ni sawa yego natwe nta kibazo nk'uko twayobye rero abashantahe babiri bagiye kugira icyo bavuze kuri iryo kete ku nyishu buramatari w'intara kivu liyetona general constant dima kongba azotanga hamwe no ku bintu byokorwa kugira ngo abo banyekongo bose batekanirwe reka dutangure ku mushantahe david karambi mutubwire mushantahe karambi niba iryo kete ishyirahamwe isoko murongoye mwanditse rimaze kuronka inyishu bwana fred ndagira ngo mbashimire kuri iki kiganiro duhaye nshimire n'umutumirwa wanyu mwizi nshimire n'abavandimwe badukurikira hirya hino bose mbasuhuza kandi mbifuriza amahoro urwo rwandiko twarwandikiye umuyobozi wa provensi guverineri leta generale constandima komba kuko ari we ufite ubushobozi bwo kutubonera inyishyu y'ibibazo tugenda duhura nabyo nk'uko mu rugo usanga hari uhagarariye umuryango nanone niwe natwe dufite gutura ibibazo tuba duhura nabyo kugira ngo atubonere igisubizo ku bibazo biba bitugonga araheze iminsi mwansi iryo kete hari inyinshi muraronka ntabwo turabona igisubizo ariko kandi serivisi za protokole ejo zarampamagaye zivuga yuko tuba sitandi bayi yuko umuyobozi wa provense agiye kutwakira umenya ari muri urwo rwego ashaka kudusubiza inyishu mwiteze ni nk'ihe muribaza ko azokimura ibibazo mwamushikirije bo inyishu ni uko urabona wabisobanuye neza ikibazo abanyamuryango bacu dufite ni ukubona umutwe wa nyatura nyatura navuga yuko ari ari umutwe w'abarwanyi cyangwa umutwe w'abantu bitwaza intwaro mu buryo butemewe kuko niba ushaka gutwara intwaro buri gihe baba bakora rekiritima frdc ikangaja ikarekirita abantu ikabashyira muri centre de formation cyangwa se polisi nationale hanyuma bakabaha imyitozo bakabaha amasomo noneho bakaba bazi n'uburyo bagomba kwitwara aho ubundi mu mitwe yitwaza intwaro mu buryo butemewe n'amategeko nyatura na za mayimayi zitandukanye nizo usanga zi- ziteza umutekano muke ku baturage muri rusange mushiranayi david karambi fati mm, urafise ivyemeza ko ayo mabi yose akorwa n'umurwi nyatura muri musereko bwa kongo hari imirwi myinshi cyane rwose itwaje ibigwanisho ntabwo ari nyatura yonyine ariko akarere twavuze ka- ga- gakorerwamo amatagise amatagise atemewe n'amategeko ku matungo na- na- ni ahantu ha- ha- hatuwe cyane cyane na- n'abahutu n'abatutsi ubwo rero bagakora tagise bakaimpoza iyo tagise buryo butemewe n'amategeko noneho eh, inka y'umuhutu bakayisaba idolari rimwe bagera ku nka y'umututsi bakayisabira amadolari atandatu Eh, ubwo rero twasabye yuko ubuyobozi bwa province bugerageza kudukura muri ako kangaratete kuko eh, nu- nu- nu- nu- ni ihohoterwa rirenze reka tubaze mushiranahe uh, mushiranahe muhizi muheto uh, agira icyo avuze kuri iryo kete ryanditswe n'ishirahamwe isoko iryo kete mwarironse mwaribonye namwe iryo kete muribona gute mushiranahe uh, muhizi muheto murakoze cyane narayibonye nabonye urwandiko rwandikiye guverineri Kostandima eh, guverineri wa Nord Kivu ariko ngewe ku giti cyanjye ntabwo naryishimiye Eh, impamvu naryishimiye ni iki ingingo ya mbere nk'ubu nawe arabyivugira yuko eh, hari hari imirisi nyinshi hari inyeshyamba nyinshi kandi zose zigira nabi abagizi ba nabi baturuka mu moko yose yose ari hano muri Nord Kivu kugeza ku yacu ni yacu twebwe nk'abatutsi Ni- ariko birababaje kubona ari bo bavuga bonyine kandi ntabwo sindi umuvugizi wa, wa nyatura kuko na nyatura ubwazo ni- zifite ibice bitandukanye hariho nyatura z- zo muri rucuru hari izo muri Nord Kivu bambe muri masisi hari n'izo muri karehe nyatura ni zi- ni nyinshi nta na zimwe ngewe mvugira n'izo nyeshyamba zose uko iruhande ngewe nta n'umwe ntekereza yuko ari umugizi wa neza kubera ko eh, babangamira abaturage bose muri rusange ariko uru rwandiko rwanditswe n'uwitwa ngo ni umuyobozi w'abatutsi muri Nord Kivu ari we honorable karambi akaba ari n'umuntu w'inzobere muri politiki agakora a- a- a- urwandiko nka ruriya akarusinya bituma nk'ubu ara- aravuze ngo ngo bishyuza abatutsi menshi ugereranyije n'ayandi moko ngewe nororeye ingungu nororeye n'imahanga hose njyayo no muri uku kwezi uku turimo uku- muri ibyumweru bibiri bishize nibwo navuye imahanga n'ingungu hose narahageze turishyura ingungu twishyura leta kubera ko nta nyatura ziriyo nta na mirisa ziriyo ariko imahanga aho turishyura tura- twaramenyereye ko twishyura eh, kandi ibyo byose byabaye buno nyuma ubwo emuventura wateye iteye bagabanya abasirikari abasirikare bajya kurwana i rucuru noneho dusigara dufite ikibazo cy'uko eh, inyeshyamba zaje ziza gu- gu- gukaba aho leta yari iri mushiranahe muhizi muheto icyo kibazo cyo gusahura inka no kuzica muragifise aho muherereye namwe i masisi cyane rwose cyane ki- ba- ba- barica bica hose bica kandi inka z'abantu bose kandi basoresha kimwe. twebwe twishyura amadolari icumi ahubwo twebwe twishyura am- amadolari icumi imahanga twese amoko yose upfa kuba ufite inka n'abahunde baho bishyura amadolari icumi muri ko muvuga ko ibyo umushirantahe eh, david karambi fati yashikirije avuga ko inka z'abahutu bazishyuza amatagisi ma- makeyi iz'abatutsi bakazishyuza menshi muri ko muvuga ko aya makuru atariyo ntabwo ari byo nta na gato Ku- eh, tugarutse ku murwi naho umushirantahe eh, muhize muhire ku murwi uregwa ayo mabi yose nyatura mu bivuga ko iki hoba hari iyindi mirwi ikikamukiza igakora ayo mabi cyane cyane hariho nyatura hariho za mayimayi z'ubwoko bwose hariho izitwa apsrs n'izitwa ndima ni byinshi dufite ibyago byinshi hano by- by- by'imirwi yi- yitwaza ibirwanisho bitemewe n'amategeko bata- batanemerwa na leta dufite ibibazo mbese muri rusange twese amoko yose nta urusha undi kubangamirwa uko nguko ngewe niko mbibona kandi mba hano mba- mba hano igoma niho ntuye ibikorwa byanjye byose mbikorera i masisi kandi mbikora ahantu hatandukanye byibuze ntabwo ari ahantu hamwe ku buryo naba mfite amakuru y'ahantu hamwe gusa ku bwanyu none mushanahe muhizi muheto icyo kibazo cyo gusahura inka eka kuzi- kuzica cyorangira gute hari eh, ibintu bimeze nk'inyishu canke ibyiyumviro wotanga vyotuma abanyagihugu bose mu bwoko butandukanye batagira amakenga ku vyerekeye amatungo yabo yego rwose Ah, i- i- igi- igisubizo ni kimwe ni uko leta abaturage bose b'abanyekongo bakumva Eh, yaranabivuzeho yuko leta nibi isabye yuko abasirikare rekiritema yuko abantu bajya mu gisirikari ni byiza ko abantu bajyayo ahubwo ngo bajye gufata intwaro ba- ba- bitwa inyeshyamba intwaro batemerewe na leta nibazifate bajye mu- muri foromasiyo militaire zirahari kandi ntawe babuza ntawe baheza upfa kuba wujuje imyaka utari umusaza nangwa utari uruhinja ariko abandi bose baremerewe ahubwo ngo bajye guteza ibibazo nibaje muri leta bajye mu gisirikare kizwi cya leta muri faredese ubundi baze badufashe ikindi wenda nasaba leta eh, ni uko ikomeza igisirikare cyayo noneho faredese ikagira imbaraga nyinshi noneho eh, ku buryo irwanya izo nyeshyamba zose ikuye iruhande ntihagire na bamwe ba- babirekera bose bakabarwanya kimwe Eh, nubwo wenda ahari- aharemereye niho umuntu ashyira imbaraga birashoboka yuko ba- bakuye imbaraga nyinshi imasisi bakazijyana i rucuru kubera ko muri rucuru niho baje barwana ku buryo bufatika bakajya kurwanya M23 bigatuma imbaraga bakoreshaga muri masisi cyane zaragabanutse bigatuma aho izo nyatura aho izo mayi mayi zitabaga uyu munsi zarahaje zarahaje eh, ku rutonde bagiye bavuga ahantu hatandukanye kuri ruriya rupapuro bandikiye guverineri nibyo ndemeranya nabo yuko ah, ubu ngubu hari- hari za mayimayi hariho na- na- hari za nyatura Ha- dufite ibibazo mbese bisa- bi- bivangavanze leta rero ndayisaba nkomeje kugira ngo yubake igisirikare cyacu gishoboye guhangana n'izi nyeshyamba zose aho aho ngaho niho ntekereza kandi n'abaturage bacu eh, igitekerezo nabaha batubabarire bave mu- mu- mu gitekerezo cyo kumva yuko bashobora guca mu ish- mu inyeshyamba eh, kugira ngo babe abantu bakomeye cyane ko ariyo mateka ni ukuvuga ngo abasirikare bacu bakomeye eh, babanza bagaca mu inyeshyamba bamara kuva mu nyeshyamba igihe bagize ibiganiro na leta garade bari bafite mu nyeshyamba leta ikazemera aho naho ni ikindi kibazo eh, gusa hari itegeko ryasohotse ubu ngubu rivuga yuko batazongera kunegosiya ni- n'inyeshyamba byadufasha ahubwo ko abaturage bacu bagirana inama hagati yabo ntitwongere kujya mu nyeshyamba ahubwo tugafasha leta kugira ngo twubake umutekano kubera ko ni natwe bigiraho ingaruka david nitwe bigiraho ingaruka z'abaturage umushirantahe david karambi fati ah, ah, icyo kibazo umushirantahe muhizi muheto ashikirije ah, avuga ko ikibazo cy'amatagisi kiri hose eka n'ubwo bugizi bwa nabi buri hose badatora inka z'abanyekongo bo mu bwoko kanaka aho muhishura kwigi Eh, murakoze bwana frederic Eh, hari icyo ndemeranyaho na muhizi iyo ufashe agace ka ngungu eh, nk'uko yabisobanuye kugeza iri imahanga hagiye haba imitwe itandukanye ya za nyatura na za mayimayi z'amoko atandukanye noneho ngewe aho navuze hari gukorerwa amatagisi ilisite kandi eh, atari mazima ni aho hitwa kagusa kuko n'ibimenyetso birahari abaje kuntakira mbere y'uko nandika banyeretse i- ibipa- ibipapuro ba- ba- ba- ba- ba- basoreyeho ariko bambwira yuko eh, inka y'umuhutu yishyuye yishyuzwa idolari rimwe ntabwo ari amacakubiri aho ngaho yivuga ngo ni amoko yose hariya hari abahutu n'abatutsi gusa ako karere navuze nibo bahororeye bonyine kandi ni umutwe umwe wa nyatura uhari gusa rero ibintu byo kuvuga ngo ngo ndabeshye ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ntabwo ibyo mvuga ari byo nanyereke u- i- ibyo eh, eh, nanyomoze ku byo ahubwo nsobanura aha ngaha bareke kujya bashaka gu- guharabika abantu gusa Eh, muhizi muheto Eh, honorable karambi niwe ukuriye isoko mu rwego rwa province ntabwo ayish- ntabwo ayikuriye muri utwo duce twose yatondekanyije aha ngaha kandi ibibazo ntabwo bigarukiye aho ngaho yavuze ni ukuvuga ngo nk'umuntu w'umuyobozi yakagombye kureba ibibazo muri rusange by'aho ayobora ntabwo akwiriye gufata uduce tubiri nangwa dutatu eh, kubera ko ahantu hose hari ibibazo ibyo bibazo bingana gutyo bya hose ni- nibyo nk'umuntu w'umuyobozi yakagombye kureba kubera ko niba avugira bariya twebwe agasa n'aho aturetse wagira ngo twebwe turi mu mudendezo nta kibazo niyo mpamvu ngewe navuze yuko akwiriye kureba agafata ikibazo muri rusange nk'umuntu uyoboye aba aba ubwoko runaka nubwo nabyo harimo ikibazo njye ntanabyemera ntyo ngewe cyo nemera nuko nk'uko byanditse ngo ni isoko asbr ni asosiyasiyo nyine ariko niyo yaba ari uko nguko byitwa ngo ni asosiyasiyo yo muri norukivu yakagombye kureberera ibibazo rusange N- norukivu yose uko yakabaye nangwa akabyihorera ahubwo bakivugira ikibazo umushirantahe muhizi ah, muhire yashikirije kibasaba kuvugira abanyekongo bose eh, bo mu bwoko butandukanye bari mu buseruko bwa kongo mu kivuga kwigi nangwa abatutsi bose bo muri yabuze abatutsi yabuze abatutsi kuko hano eh, buri bwoko bufite organizasiyo yabwo noneho tugahurira muri barza interikomunotere rero ikintu avuze ntabwo nashyira ibiti mu matwi ngo nirengagize ikibazo kivutse hano ngo ngiceceke ngo kuko nzategereza ibindi bivuka ahandi nkabona kuvuga ntabwo ariko biri kandi muhizi ye kwirengagiza ibintu tuba tuvuga kenshi na kenshi n'inzandiko twanditse ubwo bicaga abandi mahanga bagatemagura inka zaho bakanyaga izindi muri uru rwandiko rero rw'ejo bundi navuze ikibazo cy'izo tagisi irisite noneho mvuga yuko dufite n'impungenge z'iyo komporutema y'izo y'iyo gurupe arme nyatura igenda ishyira amapozisiyo hirya no hino kugeza n'aho bageze iriya za rukopfu noneho twahamagaje n'abakomandarije imana adiminisirateri ubwo babuza umutwe wa nyatura wari watangiye kwambuka werekera iriya hakurya ya rihambwe ujye za rukopfu ahantu bari batemaguye inka inka ntibashoboye ngo barazishe ntibashoboye ngo barazisahuye ahubwo bagatema amaguru inka ikaraho ntipfuye ntikize ahubwo bagashinyagurira nyirazo aho kugira ngo bashobore bazitware bazinyage ahubwo ugasanga batema amajosi inka igasigara aho ikibuga cyose uburyo bwose bakaba batemaguye mu kanya gatoya cyane rwose david tukarambi kuri wewe mutubwire inyishu mwiteze ikintu cobahumuriza buramatari wa kivu ya ruguru yobasubiza muri iryo kete mwanditse n'ingiki mu kanya gato munsi y'umunota umwe murakoze cyane navugaga yuko buri wese akeneye kubaho mu mahoro mu mutuzo mu bworoherane kubahana no kumvikana abantu nidukundana n'ibibazo bizaba bike icyo dukeneye rero k'umuyobozi ni uko ategeka ingabo ze ba komanda regima ba komanda batayo aho bari hose muri aka karere ka nord kivu y'uko bita umutekano w'abaturage ba- baturiye aho hantu bakorera egome mu ku- mu gusozera nsaba mu gusozera iki kiganiro nashaka mubwira icyo mumbwiye mwese ku byerekeye cyane cyane umutekano muri rusange twavuze ikibazo cy'inka zicwa n'uyu murwi barega ko ari wo ukora ayo mabi nyatura Eh, nashaka tuvuge ne ku kibazo cy'umutekano mu buseko bwa kongo ni ikibazo kiraje ishinga abanyekongo eka amakongo yose nashaka mutubwire niba inyishu eh, yashikirijwe n'ibihugu byo mu karere ka afurika mu buseruko yase yo kurungika inteko muri icyo gihugu gufashanya n'abasirikare ba kongo kugira ngo eh, bake ibigwanisha imigwi ivyitwaje iyo ngingo yafashwe murabona izoshika ku mugambi wishinze nka ryari Tut- we- tuje kuri wewe mushikanahe muhizi muheto murakoze cyane nkurikije Eh, ubundi twebwe twifuza umutekano mu nzira zose mu nzira zi- leta yacu yakoresha kugira ngo tubone umutekano twabishima bikoresheje eyase ingabo za eyase twaba tugize umugisha tugize umugisha in- in- ingabo zacu ubwazo zikaba zifite i- i- ubushobozi bwo kugira ngo ziduhe umutekano hano mu gihugu ah, byaba ari akarusho byaba ari byiza kuruta burya ngo akimwana akaza imvura ihise bashobora kuza bakadufasha nibyo tukabona umutekano nk'uko eh, sadeke yadufashije ejo bundi muri demi tereze bakirukana emuventura ariko nyuma yaho n'ubu ngubu dore emuventura yarabyutse rero dukeneye imbaraga ziturutse mu gihugu ubwazo igisirikare cyacu cya faradese leta ishake uburyo igikomeza igikomeze cyane ku buryo eh, tuba dufite ubushobozi bwo kurwana n'umwanzi wese ushobora guteza ikibazo mu baturage b'abanyekongo muri rusange hagati aho ndagira ngo ngire karambi inama honorable karambi anyumve kandi turaziranye turamenyeranye ni umuvandimwe wanjye ni mukuru wanjye eh, eh, disikuru zo kuvugira abatutsi nibyo nibyo ni byiza nk'umuyobozi w'abatutsi ariko eh, disikuru zivugira abatutsi ariko hakabaho n'ibigaragaza yuko ayandi moko bo bari mu munezero ugasanga ntabwo a- areba ikibazo cyabo kandi tugisangiye ibyo ngibyo nibyo eh, bitera intandaro yo gutuma ayandi moko abona yuko twebwe eh, tutabitayeho ndetse ko ibibazo byabo tutabireba noneho nka nka nka nka- nka honorable we yabyo byo ni akarusho ni umunyapolitike ya- yabaye senateri au niveau national ntabwo yakagombye kuba arebera ikibazo eh, ku gace kamwe kandi afite inshingano zi- zagutse bituma eh, tugira indi sura itari nziza Eh, kandi mpora mbivugira mu mu- mu- mu- mu muryango hagati iwacu nkavuga yuko ari byiza yuko twashaka uburyo twumvikana tukungira hamwe igisubizo eh, twese n'amoko yose tukigira hamwe igisubizo kitureba ko burya iyo niyo umututsi yagira ntabwo ashobora kugira umutekano ndetse umuhutu baturanye nta mutekano afite umuhundi baturanye nta mutekano afite ni byiza rero yuko ukuri kwajya kuvugwa uko kwakabaye niba umuhutu yahohotewe niba umututsi yahohotewe kimwe n'umuhutu biba uko nguko bye kuba gushakisha yuko umututsi yarenganye kurusha abandi kandi byose ari kimwe katuje no kumushyirana david karambi na afati nawe nyine tubwire ku byerekeye umutekano muri rusange mu buseruko bwa kongo inteko za eyase mu ku bwanyu zizoshobora gushikira umugambi zashinzwe wo kugarukana amahoro zifatanije n'ingabo za kongo murakoze kuri icyo kibazo ziriya ngabo za eyase zihawe ikaze kuza kudufasha ariko nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze neza akimuhana kaza imvura isi igihe cyose tutari twubaka igisirikare abasirikare bacu usanga bari suze kipe ibikoresho byabo usanga batera agahinda kuko babagenera ingengo y'imari idahagije ubwo rero ugasanga batabadoda nk'uko bikwiye batabaha radiyo nk'uko bikwiye batabaha purime de risike purime de gere nk'uko bikwiye batabaha sove ifatika kugira ngo bakorane ibakwe bakorane imbaraga bakorane umurava umurimo wabo bitagira ingaruka mbi ku baturage bashinzwe rero nkaba nsaba yuko leta ifite inshingano zikomeye zikomeye kugira ngo bubake igisirikare cyacu bagikomeze kandi batoze abasirikare abasanzwe babashyire muri resikaraje batozwe imico myiza batozwe gukunda igihugu batozwe imyitozo ngororangingo hanyuma leta ibahe n'ibyo bakeneye kugira ngo babeho kandi bakore imirimo bashinzwe biyemeje rero izo ngabo zindi zizaza mu mahanga ziza zisanga igisirikare cyacu cyubakitse babunganire kuko iherezo baba bazasubira iwabo iyo baturutse mbabajwe rero no kubona bazaza ingabo zacu zitiyubatse basubirayo ya mitwe nanone ikongera ikavuga kurangiza uyu murumuna wanjye muhizi wavuze ngo ne kuyambukira ubwoko bwacu gusa nta buhe ntatakira abantu bababajwe no kuba barara mu mashuri abandi barara sura beretware ahangaha muri nyiragongo bahuze imirwano iyo ngeze muri masisi mbona lede purase zeteme ukuntu baba baraye mu maburende ntabwo bikinisha baditu n'abandi buzuye hano muri goma bahunze umutekano muke muri masisi warikare rucuro n'ahandi ntabwo rero nirengagiza ibyabo ariko iyo haje enka sipesifike ku bantu nshinzwe ntabwo nabura kuvugira abatutsi ariko ntawe tutavugira amoko yose mu gusoza reka duhe ijambo muhizi nawe nyine gire icagize mu gutera akamu imirwi itandukanye iregwa ubwicanyi mu buseruko bwa kongo harimo n'ubwo busahuzi bw'inka murakoze cyane inyeshyamba ni nyinshi hariho iz'amoko yose bose hafi y'amoko yose agira inyeshyamba zayo kandi bose bakabikora mu buryo bubangamiranye kandi bikarangira bibabangamiye nabo ubwabo kubera ko ntabwo nshobora kuba mfashe intwaro n'undi nawe ayifashe w'umuturanyi wanjye mfite gahunda yo kumubangamira nawe birangira twese tubangamiranye nkaba ntekereza yuko abantu bose abanyekongo muri rusange bumva ururimi ndi kuvuga bakwiye kwigisha abana babo kuko buri muntu wagiye mu nyeshyamba afite iyo avuga ntawaturutse ikuzimu nangwa mu ijoro ngo yibone yagiye mu ishyamba runaka afite iwabo kandi imiryango yabo mpereye wenda no kuri honorable karambi abatutsi bagira inama abatutsi bandi bajya mu nyeshyamba abahutu nabo bagira inama abahutu babo bajya muri izo nyatura no mu zindi nyeshyamba zitandukanye n'andi moko nk'abahunde n'abatembo n'izindi zose bakora za mayimayi andi moko atavuga ikinyarwanda yo mirise zabo zose zitwa mayimayi bigaturuka na n'uko wenda bayise izina ariko zose zitwa mayimayi none nkaba nsaba amoko yose kumva yuko bagomba guhembera urukundo n'umubano bakirinda icyabateranya kubera ko ingaruka baca umugani ngo ukwanga kwiretse atiretse ngo agira ngo turwane tuzarwana nyine ariko tuzarangira twese duhombye nangwa twese dupfuye nkaba nsaba ko abantu bose bakwigishanya bakigishanya ubumwe kuko niyo ntandaro y'ibyiza n'iterambere naho ubundi dufite ibibazo ikindi abakorana n'inyeshyamba zikoreshwa n'ibihugu by'ahandi nk'u rwanda na emuventuruwa ndasaba abavandimwe bacu bari muri emuventuruwa kurekana n'u rwanda u rwanda ntabwo ari igihugu cyacu tuvuga ikinyarwanda nibyo nk'uko abanyamerika nawe urabizi aho ngaho muri amerika muvuga icyongereza kandi ntabwo muri abongereza ntabwo abongereza bashobora kubakoresha ibyabangamira igihugu cy'abanyamerika natwe tumere nkabo tumere nk'uko abarundi bavuga ururimi rusa n'urw'ikinyarwanda ariko bakaba bigenga natwe ndasaba abatutsi n'abavuga ikinyarwanda kumva yuko b'abanyekongo ko bagomba gukorera kongo bakumvira ubuyobozi bwa kongo ntihagire undi muntu w'iruhande uza kubashyiramo indi mitima yo gutuma duhura mu ntambara z'urudaca nabo bakana murakoze cyane murakoze reka duhe n'ijambo kandi david karambi nawe nyine terakamu imirwi itandukanye ikora amabi iregwa kwikora amabi mu busereko bwa kongo harimo n'iyo mirwi isahura ikongera igatema inka duga ku ijambo munshiga ntahe david karambi murakoze bwana frederic ngewe ndasaba abanyumva bose mayi mayi mu bice bitandukanye ndasaba nyatura ndasaba abitwaje intwaro mu buryo butemewe n'amategeko y'uko bagira ikintu cyo gukunda igihugu bakunde bagenzi babo kuko uko barwana niko basenya imiryango yacu ugasanga abantu barapfa abantu bavanywe mu byabo abantu banyazwa ibyabo noneho icyakaraye kibahuza kikabatandukanya aho bakabaye buzura bakangana rero ntawifuza twe kujya twifuriza mugenzi wacu icyo twebwe tuta gukorera mugenzi wacu icyo twebwe tutakwishimira gukorerwa rero abo bafata intwaro bakagenda baboha abantu babahohotera gusa ngo ntibatange imisanzu bagakabya bakagira bate ntibishyire mu mwanya wabo noneho bamenye uko nabo bari bakeneye kubaho nk'abandi bose rero mu rukundo tuzubana mu rukundo tuzirinda gukora amabi mu rukundo tuzuzuzanya aho gusenyana nicyo bifuza kandi n'abafashe intwaro mu buryo butemewe n'amategeko leta yiteguye kubakira bagaruke muri gahunda ya porogaramu ya ddrcs noneho abantu bose bagira amahoro kuko nta mirwano maze tubone uko tujya mbere david karambi fati ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire na radiyo y'ijwi ry'amerika mu kiganiro dusangira ijambo namwe mushiga ntahe muhizi muheto ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire n'iradiyo y'ijwi ry'amerika muri iki kiganiro dusangira ijambo mwakoze mwese ndabashimiye turabashimiye namwe inshuti mwese namwe bakunze iradiyo y'ijwi ry'amerika mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro byacu na cyane cyane ikiganiro dusangire ijambo abo bafise icyo bashikiriza kuri iki kiganiro twagiranye na honorable david karambi hamwe no mushirantahe muhizi muheto mushobora kubiturukira usubire kubibutsa ko murundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wesi tatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com turabifurije amahoro n'umugisha
turamushimiye mugenzi wacu frederic nkundikije ku kiganiro cy'uyu munsi dushimiye kandi n'abatumire bitabiriye gahunda zacu uyu munsi namwe nshuti mwateze amatwi ikiganiro cyacu cy'uyu munsi dusangire ijambo n'ibindi biganiro mwakurikiye uyu munsi kuva mu gitondo nongeye kubashimira namwe kandi ndabatumiye muri gahunda zacu mbasabye kutugezaho ibitekerezo byanyu kutugezaho ibyifuzo byanyu kutugezaho impungenge zanyu n'inama mwatugira kuko nazo zitugirira akamaro ibyo byose twabisangiza abatwumva buri munsi ku mbuga zacu zitandukanye haba kuri radiyo kuri mudasobwa no kuri telefone mugendana kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese mbashimire murakarama kandi
Taubara, Taubara, bantu bawe tabara rengera rengera rengera bantu bawe